ni nawe washyize hamwe iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku kutavuga rumwe ku bwicanyi bwabaye mu burundi mu bihe bitandukanye ni ikiganiro tugezwa na mugenzi wacu frederic nkundikije ikiganiro muco bose turagaruka ku cegeranyo cashikijwe umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severa kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu rundi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ari ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu iyo raporo yavuye yemezwa n'inama nshingamateka kuva ico cegeranyo rero gishikirijwe abarundi bo mu mashirahamwe no mu migambwe itandukanye barakivuze ko ibitari bike kandi n'ubu barabandanya mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye abagabo b'inararibonye bakurikirana hafi politike y'uburundi kugira ngo basangire ivyiyumviro n'abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika turabasaba ubwa mbere na mbere bagire icyo bavuze kuri iyo raporo bongere batubwire ibintu umwe wese muri bo abona ko ari inzira ikwiye gufatwa kugira ngo kugira abarundi bashobore kurikuranira bafate inzira iteza imbere igihugu mu kanya tuzoba turi kumwe na bashinga ntahe turi kumwe na ambasaderi gamariyeri ndaruzaniye ubu turi kumwe na ambasaderi wahizidoro bayahaga muri aho bayahaga ego turamahoro kabisa na ni sawa cyane ameze neza turamahoro uyu munsi twari ko tuvuga cyane cyane ku cegeranyo cashikirijwe n'umurwi eh, w'igihugu ujejwe eh, ukuri no kume- no kunywanisha abarundi severa eh, nk'uko mubizi wa murwi warashikirije raporo raporo ivuga ko ubwicanyi Yego.
bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri eh, bwari ihonyabwoko eh, mu nyuma bikaba vyemezwa n'amashingamateka nashaka imbere y'uko tuja eh, ku vyiyumviro vyanyu ku vyerekeye icokorwa muri iki gihe kugira ngo abarundi baje hamwe eka ntihagire ibintu nk'ivyabaye muri ico gihe vyosubira kuba nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ku giti canyu c'umunyapolitike akurikiranira hafi politike y'uburundi mwakiriye gute eh, iyo raporo Eh, mu- murakoze cyane twebwe nk'uko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mugwi severe wayishikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka bari kumwe twarakurikiranye rero mu biganiro byose ingene bagiye bashikiriza ibyo batoye mu gikorwa bamaze iminsi bariko barakora turaheza turumviriza abenegihugu bariho muri ico gihe ibyo bariko baravuga nko gutemuya canke nko gushinga intahe y'ivyo babonye Eh, yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko eh, mu burundi habaye ubwicanyi bukomeye cyane Eh, rero severi yavuze yuko yoba yariho nyabwoko kandi mu by'ukuri ubwira akurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje eh, biragaragara yuko ico kintu coba carabaye gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri eh, kw'ibyabaye muri iki gihugu kuko byinshi ntabyo twari tuzi twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu ko hariho ama- ibi- ibipimo byatewe ku bantu ibyo twumva kera rero twumva umenga ni bimwe by'abantu b'abanyepolitike bafite amacakubiri agomba guteranya abarundi ariko igihe severi itanguye kujya ku kivi igatangura kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozi z'icyo gihe zabigizemo uruhara twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri ukuri iyo kwaserutse kukavugwa haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene canke ico bakoza uko kuri kuba kwavuzwe ego nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashaka kugira amakenga bakibaza ko eh, ico cegeranyo eh, kivuga ibyabaye haraheze imyaka itari mike bisho- eh, gishobora gutuma abarundi bacanamwo ico ciyumviro c'uko abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiyo bo nibaza yuko abashobora kuba babyumvira nibyo ariko mugabo twebwe turabya ingene uburongozi buba buhari burya abarundi bubwira bacanemo ntibashobora gucanamo gucoye ubutegetsi butabigizemo uruhara kuko rero tuwe turabona yuko turabye intumbero ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu dufise uno munsi uyu generale majore marite ndayishimiye urabona yuko ico kintu asa nuko yagihagurukiye yuko abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ngo barabe ibyo bapfa rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha aho aciye hose abwira yuko abarundi bogwana mu nda ntibasubire kugira ibyabaye kera ahubwo ibyashyitse bimenyewe ubu nyene byodufasha kubaka uburundi bwiza butarimwo izo ngorane zabaye rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa n'uko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga bazisangira atangorane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengero basenga babihuriramwo mugabo ukabona yuko wanashaka uretse ngira mu banyepolitiki bamwe bamwe baba bafise ico cifuzo c'uko abantu bocanamwo ngira ngo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi icyo kintu ariko barakivamo kandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyaheze byaba byaraheje ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma no mu gihe uburongozi bumeze bucyoye nta muntu yoca avuga yuko ibyo byoca bituma abantu basubiranamwo gusa icyo twakoze gusa kandi cyagenze neza burya kubura uwawe hama ntumenye aho yahambwe kubura uwawe ntumenye uwakwiciye kubura uwawe ntumugandarire ntumuririre nibaza yuko birababaza gusuma ubu rero nibaza yuko nibyo icegeranyo nk'icyo gishobora kuvugwa ubwo nyene abantu barikanga hari n'abababara cyane kuko baba babuze ababo muri abo batari bazi iyo bari uravye uburyo baba barahanzwe n'ingene bishwe ukabona yuko hariho abantu berekana yuko baba bahanzwe babona kane murumva ari umuntu wawe umubabaro ntiworeka kuwugira mugabo uko umuririye ukamugandarira kandi ukabona abantu bose bariko baragufasha kuguhoza bagira gute birumvikana yuko uwo mubabaro mugabo ntiwoca uvuga yuko umubabaro uca ubyura yuko none ambasaderi mbayehaga ikintu mubona cokorwa kugira ngo iyo nzira eka uyu mutima eka ubwo butegetsi bubi muvuga bwatumye abarundi bacanamwo bakicana ku bwinshi gutyo kugira ngo ivyo bintu ntibize bisubire kuba mu burundi mubona hakorwa iki ubutegetsi bwokora iki abanyagihugu bonyene bokora iki bo icokorwa je nibaza ko kiriho kiranakorwa ubu mugabo jewe ikintu coba ubwa mbere nuko abantu batokongera kugomba kubifata uko bitari ngo babiteshe agaciro ahubwo abo baba barabikoze bakiriho barashobora kuvuga bati twebwe turasabye umurundi ikigongo n'abarundi n'ababuzwe ibyo rero nibyo bigoye kuko ijambo mbabarira murabizi federike ku rurimi rw'umurundi ni ikintu kigoye cyane kuvuga ariko igihambaye ni uko mu by'ukuri abantu bavuga bakemera amakosa bakoze bamaze kuyemera bagaheza bakayababarirwa hanyuma n'abana babo bakamenya ukuri kuko iyo umuntu akoze ikintu cyamenyekana akaguma avuga ati bambesheye bambesheye umwana we baguma ameze uko avuga ati barabesheye naka ntamubwize ukuri rero muri icyo gihe si byiza nibaza yuko abantu boheza bakavuga ati twarakoze ikosa twaritumwe na ba naka ntibakiriho mugabo twe tukiriho tubabarire icokorwa naco rero kinikurikira ni ikintu ababwiye ko kirakogwa urabona yuko ubutegetsi uno munsi buhari ni ukuri buriko buritanga uko bushobora kose kugira ngo uko kuri kwamenyekane ntiguhave kubyara ikindi kibi abantu ahubwo bagukorere kugira bubake sosiyete y'ubuntu imeze neza binashobotse bakabaha umunsi igihe cyo kugandara hanyuma bakagandukira rimwe mu bisigaye hanyuma abantu rero bagaheza bakababa hafi bakabana mu mahoro no mu mutekano nk'uko turiko turabibona bitwigisha mu manama canke amajambo yose wumviza umunyacubahiro ashikiriza muri kino gihe urumva yuko ahamagara abarundi kwibagira kahise kabi kugira ngo bubake kazoza keza tukivuga nyene ku vyerekeye umukuru w'igihugu ivyo yavuze ku inyuma yaho ico cegeranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize ico ashikirije abarundi abahumuriza kugira mpumurize abarundi kugira basubize umutima mu nda kumenya kahise kacu mu burundi ntawe bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyago ahubwo ni ukuvurana uwo iv- ivyo vyaha vyashikiye arakeneye gukira ico gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu nagira asubiye ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba nta bwoko bwishe mu burundi ni ukuvuga ko atawushobora kugwa mu mporero kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga mirongo itanu n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bokwibisubiriza muri ico caha nicyo gituma atawogira ubwoba nk'uko muvyumvise ambasaderi isidore mbayahaga eka ndabona no mu kanya eh, tuheje kuronka ambasaderi edouard bizimana muri aho ambasaderi edouard bizimana ego mwe n'amahoro n'amahoro ndabaramukije eh, ndaramukije abo dusangiye ikiganiro mu kanya ndabasaba ambasaderi eh, edouard bizimana mugire ico mutubwiye kuri iyo raporo ariko nashaka ko twari duheje kumviriza eh, ego me ndabona na ambasaderi fred ngoga gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo eh, ngoga reka tugaruke kwa ambasaderi edouard bizimana nawe nyene agira ico avuze ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu ego murakoze cyane nibaza ko iryo jambo ari ryiza kuko ah, ico abarundi bakeneye ni ukubana mu mahoro hanyuma eh, ngira ngo ibyabaye byarabaye mugabo eh, eh, birakenewe eh, ko ah, ababa barakoze ibyo bintu nabo eh, ba- bavyemanga bakavuga ko kuko si ibintu vyiza niyo twavuga ngo vyabaye vyarabaye uca umenga nta nta nta wabikoze umenga ni ibintu vyikoze nibaza ko u- ico uh, umugwi severe wakoze eh, hanyuma eh, inama nshingamateka nayo ika- ika- ika- ikayunganira ikavyemeza ni igikorwa ciza cane kuko burya eh, aba- abakorewe ibibi barababaye iyo hagize nka- ababikoze nabo bavyemeye baka bagasaba ikigongwe baka bagahumuriza bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko naco nyene ari ikintu cofasha kugira ngo nti ivyo bintu bose bumve ko ari bibi tuvyi- tuvyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nico gikuru ico gikuru c'uko abantu bobana bakabana neza ivyo bintu ntibizosubire ntazogira uburota asubira kwifuza gukora ivyo bintu Eh, nibaza ko vyofasha igihugu cane ijambo ni ryiza ni ivyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro nibaza ko ata n'umwe yovuga ko eh, iryo jambo ridahumuriza
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
egome eh, ambasaderi fred ngoga gateretse muri aho turaho mwakoze kudutumira fredi yego na- ndabona ko ivyuma vyatugoye mu ntanga ariko eh, mwashoboye kuhashika ni vyiza cane rwose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko ata bwoko bwishe mu burundi ego icya mbere no- nagomba kuvuga ni ugushimira umukuru w'igihugu cacu sebarundi kuko nukuri yavuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi eh, nka sebarundi nivyo twari tumwitezeko ikindi novuga gihambaye ni uko du- tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake ntumugabo tubwira ntitwihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira ikindi naco nogomba kuvuga mu gutangura ni uko nta murya- ni imiryango mike mu burundi ni imiryango mike itabuze mu- mu- mu bwiyimo bwagiye buraba mu gihugu cyacu c'uburundi rero kuri ico onye twe turakenguruka cyane rwose kugira ngo yashikirije hanyuma ikindi naco nagomba kuvuga ni uko hariho eh, mu- mu mu gushaka uko kuri hariho n'abantu bakoze iki- ikiza cyane bose mu bigo- ba- batabaye abantu Eh, nuko sindaziheza gusoma raporo neza na neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu ba- bakijije abandi bakabatabara abo bantu izo ntwari nazo tukaba dukwiye kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu eh, hanyuma agatima gako ka- kave mu bantu mugabo eh, mu by'ukuri nk'uko aba- nk'uko abandi bose bagiye barabivuga dushaka kumenya ukuri kugira ngo ntitwihore mugabo kugira ngo tura- tu- tu- dutere imbere tubishyire inyuma Eh, uko babyita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera eh, gihambaye mugabo i- i- icyanyuma no- no- nagomba kuvuga ni uko mugwi severe nturaheza gukora akazi kayo Eh, iyi ni intambwe imwe mugabo bazogukomeza bakora eh, kugira ngo tumenye ubwicanyi bwagiye baraba mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire aba- bibaza bati "Ah, bavugiye bamwe gusa mugabo ntibavugiye abandi kuko nk'uko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu mugabo reka tumenye ukuri hama nk'uko ambasaderi bizimana yabivuze aba- ababikoze bakiriho basabe ikigongwe hama tu- tu- hama twubake igihugu cyacu ubu Reka nyine me- muri uno munsi ndakubwije ukuri abajene benshi uriko urabumviriza barakubwira bati ego me kahise eh, turagomba kukamenya mugabo ntikubaka kazoza icyo twomenya gusa ni uko igihambaye ni uko tuba- twese turi abarundi imbere y'uko tuba abahutu abatutsi cyangwa abatwa turi abarundi kandi dushaka kuba mu gihugu cacu Ego Ico me- nico novuga.
Ego me a- ambasaderi wa Isidore Mbayahaga uh, uh, Fred ngo agateretse uh, aravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko hariho n'abantu bakoze bagize uruhara rukomeye cyane rwose mu guhisha abandi mu kunyegeza abandi no mu gukiza abandi bariko bashaka kwicwa mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ku mpande zose abo bantu ku bwanyu barakwiye agashima Eh, baragakwiye cyane kuko urumva bakoze igikorwa cy'ubutwari kandi mu by'ukuri nabonye yuko u- uyu uyu mugwi severe eh, nk'uko bagiye babishyikiriza urabona yuko baratohoza bakimbika gushika hasi gushika ku mutumba nyene no mu babanyi b'abantu bapfuye nibo bagenda babavuga bati naka niwe yanyegeje naka canke uwarokotse bariko baramurondera ngo bamwice akavuga ati jewe narokotse kubera naka rero urwo rutonde rw'abantu babaye intwari bagakiza bagenzi babo bagakiza abarundi bene wabo ntibaje muri ayo mohe y'uko bokwica aho badasanga ubwoko ndazi yuko babafise urutonde kandi babazi Eh, nibaza yuko hari icyo babatekaniririje kuko nk'uko ambasaderi fred abivuze igikorwa cya sezeri ntikirahera mugabo mwene abo ni intwari kujya kwa ba bihome arabiguza abandi kuko nabo niyo babimenya yuko banyegeje abo bariko barahiga bari kubicira hamwe urumva bano basa nuko bahevye ubugingo bwabo kugira bakize ubw'abandi ibyo rero bijyana n'iryo jambo rero nyine icyubahiro ku izuba yavuze ati abarundi ntibamenye neza yuko atarwuko bwishe ahubwo hishe intwaro mbi urumva yuko rero bica byemezwa birashingirwa intahe nuko hari abarundi bakingiye bagenzi babo badasangiye ubwoko kugira ntibapfe icyo rero nibaza yuko umu- uyu mugwi severe uzotanga icegeranyo cya byose neza nibaza yuko eh, hari icyo leta canke abarundi bazohava biyumvira gukorera abo bantu b'intwari bakoze Yego, muri me- ibyo kuko biratera intege no kuri urunganwe ruri- ruriho ubu abantu bakamenya yuko umuntu atozira icaha atakoze canke ngo ashigikire icaha ngo nuko categuwe n'abantu b'iwabo abantu bakamenya kurwanya ikibi aho biturutse hose Yego, me- ni ikintu cyiza cyane ndibaza yuko rero nibyo Eh, bamaze kumenyekana ntihabura ababa barira imisaya ko batabikoze nk'uko abandi babikoze ariko imbere y'amaso y'abarundi ni intwari nk'uko babivuze bibaze ko bakwiye imidari Yego.
bagahezwa bakabwirwa yuko bagize neza bakabashimira ku mugaragaro bibaze ko bizoba Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isamiranyire i washington dc reka tugaruke kwa ambasaderi edouard bizimana nashaka mutubwire eh, ambasaderi edouard bizimana ku bwanyu kugira ngo ah, abarundi bahindure bavuze ko igihe haba ubwicanyi nuko hari intwaro mbi ariko kugira ngo ico ciyumviro ntikize gisubire mu mitwe y'umurundi n'umwe ku bwanyu inzira abarundi bofata muri iki gihe ni nk'iyi nibaza yuko eh, icyotuma ibyo bintu bidasubira ni uko- nk'uko abandi babivuze ko abarundi bose tumenya ibyabaye hanyuma eh, n'ababikoze bakamenyekana hanyuma bakabumvisha yuko ibyo bakoze bidakorwa ata kamaro byabamariye byamarira igihugu uretse kubishyira mu mu maganya no mu marira Eh, hanyuma yuko oh, abantu cyane cyane bakumva ko twese tugomba kubana eh, mu gihugu cyacu Eh, ibindi nabyo ngira ngo eh, ibindi byokorwa nibaza ko biriko birakorwa byara- byaranakozwe mbere eh, kuko eh, dusubiye mu mategeko mpuzamakungu ah, araba i- ihonyabwoko hari itegeko mpuzamakungu rya igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine n'umunani eh, convention pour la protection du, du, euh, la prévention du génocide donc aba- abantu bagaca ba- bafatiye kuri ibyo bagashyiraho amategeko amategeko abuza yuko ibyo bintu bitosubira amategeko ah, ah, azitira kuba ibyo bintu ntibibe hanyuma hakaba ibintu byose bituma ico ki- ico caha kitosubira kuvurwa kandi mu burundi nibaza ko bariko barabikora turavye ibyantuze hari urwego bashyize kurya observatoire bashizeho yo gukinga ihonyabwoko ija muri iyo ntumbero y'iryo tegeko mpuzamakungu Eh, nibaza ko rero hanyuma eh, nibaza kandi nu- nuko bo- bonaraba mbere n'i- n'ivyatumye i- ico caha kiba ico gikorwa kibi kiba kugira ngo abantu babigendereko ba- ntibakore amakosa abandi bakoze Se mugabo nibaza umuntu aciye ku mayange ko muri ivyo mvuze bikeyi harimo ivyofasha simvuze ko ari byose mugabo harimo ivyofasha Eh, Fred Ngoga gateretse eh, kuva Burundi bukironka intsinzi yo kwikukira harabaye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye hanyuma hakaba hariho abantu bavuga ko kugira ngo ivyo vyose eka bigirwe mu nziro abarundi bakwiye guhindura in- ingendo eka ntibabone umurundi bakamubonamwo ubwoko cyangwa bakamubonamwo intara hariho n'abavuga ko hakwiye kuba ikintu bu- gikomeye cyane rwose ku bwanyu hoko guki kugira ngo abarundi bavavanure ne umutima w'u- ku eka w'urwanko n'u- n'ubwicanyi Eh, murakoze cyane kumpa ijambo naguma nunganire kwanza ambasaderi bizimana nibaza ko ikintu cya mbere aho bihera byose bihera mu miryango imuhira indero duha abana bacu ingene twigisha abana bacu ico bari urumva hajya none nk'ubu urashobora kubona nk'umwana yavutse nko mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na mirongo icyenda n'umunani tuvuge ukumva reka ibintu byabo tuna batutsi reka ibintu byo- by'ubwicanyi bwabaye kera u- ukavuga uti "Ibyo- uyu mwana yabikuye hehe ni ukuvuga yuko hajya ababyeyi mu rugo nyine bigisha abana babo niho niho hantu hambere tu- tugomba guhera kuko hajyanye umwana umwigishije urwanko ararutwara muri sosiyete hanyuma akaguma abandaye ikindi nagomba kuvuga naco gihambaye mu minsi iheze twarumvise abantu baja kuri- ku marezo sosiyo eh, babita ntuzera ba- baja ku marezo sosiyo baja ku ma whatsapp bavuga ibintu biteye ubwoba bavuga ngo abamenga bavuga ibintu bidashobotse kandi mu mpande zose tugomba rero no kwiga mu burundi kuza turahana turahana iyo umuntu avuga ibintu bitubaka ibintu biturira kuko abo bantu baruzuye baragenda ngaho bakicara mu masaro yabo bakavuga baga- ba- bakavuga ibintu bivuga uko ubwoko bumwe ari bubi ubundi ari bu- ab- ubundi ari bwo- ari ubu- ari- ari ubwo gufuta mugabo ntagire igikorwa je rero nibaza yuko n'abo bantu ba- bagira eh, eh, baraba- ba- bari muri observatoire nabo nyine barakwiye gukora cyane rwose hanyuma ahandi naho hahambaye ni ku ishuri ku ishuri tukigisha abana bacu icyo ari cyo kuba umurundi kera ndibuka twari dufite kuru ya sivili sinzi ko kihari mu- mu- mu mashuri uno munsi mugabo naho nyine tukabigisha yuko imbere y'ukuba icyo ari cyo cyose kwanza abarundi nicyo gihambaye kuba umurundi hanyuma ariko biruta byose ibyo rero nibaza yuko ari ibintu byo- byokorwa mu muryango duhere mu mafamiye kwigisha abana bacu yuko yuko nta muntu mubi abaho kuri iyi si yuko iki- yuko ikirema cy'imana igomba gusonerwa igira kabiri kwiga guhana hambwira gatatu naho mu mashuri kera nahora nkunda dutonda ku idarapo kuko nahora numva kuko ibendera ry'igihugu ririko riraduga narumva akanyamuneza ga- ntangere ndizeye yuko nicyo kintu uzodahakana mu gihugu cacu murakoze ego me- murakoze Fred Ngoga gateretse reka tugaruke kwa ambassadeur Fred Ngoga gateretse ndabona mwari musakanya gatoya ariko mushobora kugenda mwishuye iki kibazo ah, cishuwe n'abandi ah, ku vyerekeye ubwicanyi bwabaye mu bindi bihe Fred mubona aho kurikira iki nama murakoze cyane fred jewe ikintu nibaza gihambaye abarundi twari dukwiye kwi- kwi- kwe- kwemera ni uko nta murundi navuze nkitangura nti ni imiryango mike nzi mu burundi itabuze n'abantu bari ngaha aje turiko turaganira bose bose barafite umuntu babuze mu- mu- mu- mu rwimo rwa- urwa- urwimo rwa so- sanduze rwa mirongo indwi na kabiri urwimo rw'ivyakurikiye ukamenya yuko umugani w'uyo muntu yaraheje kuvuga ati dusabe imbabazi tuje ku mavi igihambaye ni uko tumenya yuko ab- abarundi twarakoze ishano hanyuma dufate tu- tuhigireho isomo hama twigishe urukundo abana bacu hama twubaka igihugu cacu mugabo ikintu ki- nagomba guhanura kandi gihambaye kugira ngo abantu ntibazocanemo turiko turondera ukuri kutwubaka ikintu nagomba guhanura nagomba gusaba uyu mugwi wa severa i ukuntu ba- bashikiriza eh, ivyatowe i- i- ivyo bita communication bagire communication bayirabe neza bayisuzume kugira ngo ntihabone umenga bariko baronderera ukuri gusa bamwe abandi ntibariko baronderera ukuri kuko a- ako ni akanenge nabonye kandi twarabiganiriye na bamwe muri bo ndababwira nti ndazi yuko muri kumurondera ukuri mugabo mu- mura- muragaba ntimuzogire nk'uko umenga mwaba mukumurondera gusa ukuri bamwe abandi ntimukora- murabarondera ukuri kuko igihugu cyacu eh, nibaza yuko gikeneye kumenya ukuri nyine byagenze kandi tukamenya i- eh, ishyano ryakozwe nk'uko bose ariko barabivuga hanyuma tukabisezera burundu Eh, ni ukuri eh, turakwiye kujya ku mavi je ndakubwiza ukuri ga- ga- ga fredi nk'iyo numvise umugani wa ambasaderi mbayahaga iyo numvise abantu batemera ishyano ryakozwe muri bibiri na kabiri birambabaza cyane rwose kuko mvuga nti utemeye ko ishyano ryakozwe muri bibiri na kabiri wewe wewe wokomera gute ko ayandi ayandi mashara atakorewe urabye nk'uno munsi ngira ndabivuge ngaha hanyuma mbere ndakurusoka kenshi hari abavuga bati harabaye jenoside y'abatutsi wagenda kubabwira uti harabaye jenoside y'abahutu ntibabyemere abandi bakavuga ati harabaye jenoside y'abahutu wabaza uti harabaye jenoside y'abatutsi ati ntibabyemere bagaca bagomba kubyitira ukundi ukamenga nta bantu bapfuye ukamenga nta bantu bishwe n'abagomba kubakingira urumva ako kantu k'agatima kabi niko tugomba kuvamo tukamenya yuko twakoze amabi nk'aba- nk'uburundi nk'abarundi tukahigira hama tukubaka tugatera imbere ni ivyo rero nashaka kuba- Yego, me- gushikiriza Murako- Murakoze cyane rwose.
murakoze ambasaderi fred ngoga gateretse ambasaderi edouard bizimana namwe kuri ico ciyumviro gishikirizwa n'abarundi batari bake ko n'ubwicanyi bwabaye ahandi bush- bukwiye na- bwonyene gushirwa habona ni ciyumviro kandi eh, n'umugambi eh, severo watangaje kuzobandanya eh, mwebwe mubivuga kwiki yego murakoze cyane nagomba mbanze mvuge yuko twokumvikana neza kuko turavye iby'amategeko mpuzamakungu avuga ku bijanye n'ihonyabwoko amategeko yo- y'ibihugu avuga kuri ico kuri ico caha ni ukuvuga yuko ubwicanyi bwose ntibwitwa ihonyabwoko ico tucumvikaneko ni ukuvuga rero yuko hari ibyabaye mirongo irindwi na kabiri ibindi mirongo irindwi icenda na gatatu uko byose bishobora kuba ari bimwe ivyo jewe ubu sini- sinibaza ko twobifata gutyo kuko i- ivyabaye bamaze ku- kugira gutohoza ivyo mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatatu biraboneka aho nta gushidikanya ni ihonyabwoko ryarabaye turavye ingene ri- ri- risigurwa mu mategeko mpuzamakungu mu mategeko y'igihugu ivyo vyarabayeho nta- nta gu- nta guharira na gatoya hanyuma ibindi navyo vyabaye mu nyuma turindire mu bwisezeri nabo ubandanye ukore icyo uzoshikiriza uzo- tuzocumba hanyuma bavuze bati byagenze gutya bazoba bafise ibyemezo hanyuma ndagushimiye ambasaderi isidoro mbayehaga ndagushimiye nawe ambasaderi bizimana edouard ndagushimiye nawe ambasaderi fred ngoga gateretse ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turamushimiye mugenzi wacu frederic nkurikije n'abashyitsi yaganiye nabo uyu munsi namwe abatwumvise tubararikira gukurikirana porogaramu zacu umunsi ku wundi tubasaba namwe kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo kuri porogaramu zabanogera twabagezaho hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye